so my correct people, olori ashley don comot for hospital so i go her instagram page This is olori ashley una go see uh, the time when belle dey grow as e dey grow dey come It she dey snap her pictures you understand even many many people still dey doubt They still dey talk. say no be she born pikin i no know why they dey talk am you understand me my people. i don't know wen oloritobi philip born many of them come say "Not be oloritobi philip born pikin you understand so that thing caused a lot of chaos for social media and now dem wan try to turn olori ashley on again to the type of to that type again say ah one of dem say eh, olori ashley not supposed to born for uk as as uh, na uh, prince uh, eh, or prince e wan born that is kabiyesi pikin e suppose to born am for nigeria it is not done like that you know you understand i don first tell una that day say no be like that dey take dey e no dey work the way wey una take talk am e doesn't work like that so my correct people olori ashley and pikin the prince When he just born na be this one so na she say na she born her na only she and god na him know you understand so my people, if somebody dey dey happy i dey happy follow the person because eh, tomorrow anything can happen me i no know who go happen who go see happy follow me This life wey we come so na so so lie na people dey lie so i no go fit join pipo make i dey lie wetin i no see Because no be me see am see am her belle olori ashley be dis one wey i believe say dis one now di belle don big well well dis kain belle now e fit dey like eight months you understand e don dey very very close na im be dis one so as i just go her page now now i take see dis one so as i go her page now i take see her you know she don already take snap the pictures keep am just like wetin oloritobi philip do so after she born finish she start to bring am come out so that is what they did you understand so na wetin she do be dat one so i still congratulate her uh -huh. so we no we no dey there This one na na uk na she for born na uk na she born her pikin so nobody dey there with her When dem come tok say if you get proof bring am come out so before you talk, i go say make you bring out your proof me i no fit dey there dey spoil person name Well na say no be she na im born pikin i can't do that so if you have any proof to bring come out you bring am that proof go lead us because you say something without proof see the pikin congratulations to you you say something without proof it doesn't make sense you understand When wey you talk and when you don't take get proof it don't make sense whatever you are doing you need to show proof you need to do it with proof that na only that place e for make sense my people so i can I, I congratulate her very very well you understand so i know say uh, many many people, dem no dey happy as she born dis pikin you know why because of say some nova still believe like the way wey me and take believe say no be she say no be she born am o That thing wey una dey talk una dey disgrace caviesi That word wey una dey talk say no be she born am anytime like even this lady own una dey use am i believe say una dey use am dey deceive kabiyesi well he say no be she born am na she she say sha na she born am so she be woman she don first born before so she is capable of borning again so many pipo don come and come tok am eh no be say born am eh make she show us di proof make she do this one okay now olori ashley don come out just like wetin Toby philip do olori ashley even fast he's even quick like olori Toby own he no even quick na olori ashley own na him come even dey faster He show una the proof because he know say anything concerning her matter say they go talk you understand even when the things when she talk yesterday the write up when i believe say na that was a mistake maybe she don forget say kabiyesi get children i no know that thing wey she write up for there that write up wey she put for there i believe say she forget say anything wey she talk for there concerning that write up that write, write up wey she put for there that should be misunderstand mis misinformation uh, abi how dem take dey talk am misinformation na im e be many pipo dey dey talk say ah no be she born pikin no be dis one born pikin make i no forget say na uk no be nigeria dey dey so na uk dey say do surrogate you you even if you do surrogate you understand even if you she still young she still young she don born pikin before you understand she still very young she born pikin I think with IVF, she's still very young. We even hear say they say she got miscarriage. I saw it now. Somebody wrote it now. You understand? I talk about it. Say she got miscarriage of two girls before for Kabiyesi. Now wetin I hear be that one. Say thank God say ah this one she don't born am. You understand? So wetin me I no know, I know dey fit talk am. The only thing wey me I know right now say olori oh, ashley e don born pikin so any oda one wey pipo dey tok dey go me i no dey for dat one o i no lie to na i no dey for dat one na di one wey me i know na ebi be dis one adenikawo don get anoda broda making three dem come be three now three boys wey kabiyesi get for palace so i say congratulations to our king again for the uh, welcoming of uh, the pikin so god god wetin god no fit do e no dey exist i'm so happy at last say olori to olori ashley himself she sef don born pikin for kabiyesi share this video make una like and god go bless una thank you.